Yini Radeon e Juiz de Americano. ijwi ry'amerika ryikwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kwa kabiri itariki icumi ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederic nkundikije uburundi bwarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire ubu rero abarundi benshi baratahuye ko igiturire gikiza bake ko igiturire ari kiza co kuranduranwa n'imizi uyu ni jean d'arc kagayo umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye mu burundi avuga ku kibazo cy'ibiturire ikintu ca mbere gikorwa mu kurwanya igiturire ni uko abanyagihugu bo nyene ubwabo bumva ko batagomba gutaha igiturire kuko giturire kiba hagati y'umunyagihugu hamwe n'utanga amaserivisi ari uwo muri leta uyu nawe ni gabriel rufyiri yarongoye ishirahamwe gishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta inkuru kimwe n'inkuru yerekeye umwumvikano muke uri hagati y'abanywanyi y'umugambwe utavuga rumwe na leta y'u rwanda rnc hamwe n'inkuru y'uruganda ruriko rurahuza abanyeshuri hamwe n'abigisha bo muri za kaminuza mirongo itatu zo mu bihugu vyo muri afurika akarere k'ibiyaga binini turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka twumva amakuru havugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana muramutse neza aloyiza umwanya wawe urakoze frederic turahera mu yavugwa aha muri leta z'ubumwe za amerika umugenduzi mukuru mu bushikiranganji bw'ubutungane eh, ashikiriza ko ibiro by'inyamiramabi fbi byari mu kuri igihe byatanguza amatohoza inyuma yo kwikeka ko abari ko barafasha donald trump mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu hari imigenderanire bari bafitaniye n'uburusiya ni muri raporo yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ubushikiranganji bw'ubutungane aho bwavuze ko abategetsi ba fbi bari bafise ivyemeza bikwiye kugira ayo matohoza yemererwe gutangura ariko umugenduzi michael horowitz yaraniguye ibiro fbi kuba byarakoze amakosa ayaca nk'ayandi muri ayo matohoza ibiro fbi byatanguje ayo matohoza mu kwezi kw'indwi umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu inyuma yo kuronka amakuru ko leta y'uburusiya yoba iriko iragerageza gufasha imyiyamamazo ya trump mu gusohora amabanga ari mu butumwa bwa imere uburusiya bwivye komisiyo y'igihugu y'abademokrate amakuru yari kononera umukandida w'abademokrate bariko barahiganwa nawe ni hillary clinton iyi raporo ije ivuguruza trump hamwe n'abarepublikani bamushigikiye bamye bagiriza abategetsi ba fbi kuba batanguje ayo matohoza mu ntumbero ya politike yo kurwanya trump no gushaka kumukura ku butegetsi muri amerika kandi umukuru wa komisiyo y'abashingamateka ijejwe ubutungane gerard nadler yashikirije ko perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yabangamiye umutekano w'igihugu mu kugerageza amayeri yo kuzotsinda amatora nadler yabishikirije ejo ku munsi wa mbere igihe komisiyo arongoye yariko irumviriza abahinga mu by'amategeko ku mpande zibiri mu rukurikirane rwo gusobanura ingingo perezida trump yoba yararenze zotuma yagirizwa icaha akaburana atsinzwe agakurwa ku butegetsi muri iryo yumvirizwa indongozi z'abademokarati n'abarepublikani muri iyo komisiyo ntizibona kumwe kwikurwa rya perezida donald trump ku butegetsi abademokrate barushirije kuvuga ko trump yishize hejuru y'igihugu aho yasaba ukraine gutohoza ku mukeba wiwe muri politike bashobora kuzohiganwa mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri nawe ni joe biden ariko urongoye abarepublikani muri iyo komisiyo doug collins azwi ko ashigikiye trump yashikirije ko naho trump yasabye ko haba amatohoza kuri biden ukraine itabikoze kandi yahawe amafaranga yari igenewe
washington ijwi rya amerika
perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump aza kuba ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wiwe mike pompeo mu biganiro bagirana n'umushikiranganji w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu aha i washington nk'uko byashyikirijwe na perezidansi ya amerika white house abategetsi ba amerika bashyikiriza ko abategetsi batatu baganira ku igenzurwa ry'ibirwanisho hamwe n'ibibazo bya ukraine na syria uyu mubonano uje mu gihe imigenderanire hagati ya amerika n'uburusiya icumbagira inyuma y'aho uburusiya bwagirijwe guhungabanya amatora hamwe n'intambara burimwo mu gihugu ca ukraine hamwe na syria perezida w'uburusiya kandi vladimir putin hamwe n'uwa ukraine volodimir zelenski barabonanye ku nshuro ya mbere i paris ku murwa mukuru w'ubufaransa mu biganiro byari birindiriwe igihe kirekire bigamije gutorera umuti intambara mu buseruko bwa ukraine imaze guhitana ubuzima bw'abantu ibihumbi cumi na bitatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane inyuma y'ibiganiro byabo uko ari babiri ejo ku munsi wa mbere perezida putin hamwe na zelenski barahuye na perezida w'ubufaransa emmanuel macron hamwe na chanselier w'ubudage angela merkel abantu bashika umunani boba barapfuye inyuma y'aho ikirunga casanzaye ejo ku munsi wa mbere mu buraruko bwa nouvelle zelande igipolisi cashikirije ko abantu mirongo itatu n'umwe batwawe mu bitaro kandi batanu bamaze kumenyekana ko bapfuye igipolisi gishikiriza ko kititeze abandi boba bararokotse umushikiranganji wa mbere wa nouvelle zelande jacinda arden yashikirije kuri uyu wa kabiri mu masaha ya nouvelle zelande ko mu bantu mirongo ine n'indwi bari aho ico kirunga casanzariye harimwo abo muri nouvelle zelande hamwe na ba mukerarugendo bamuka mu bihugu vya australia ibihugu vy'ubwongereza amerika ubushinwa hamwe na malaysia
urakoze yaruyize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abana kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaha i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika Afrika ibiyaga binini ejo ku munsi wa mbere burundi kimwe n'ibindi bihugu ku isi bwarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire leta itangaza ko hari byinshi byaranguwe muri urwo rugamba nyamara rimwe mu mashyirahamwe yayishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta orukome risanga intambwe yatewe itokwishimirwa na gato inkuru yateguwe ni radiyo y'ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo mu burundi tuyishyikirizwa na desire hatuyimana akorera i kigali mu rwanda umukuru w'ishyirahamwe orikome ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta avuga ko impinga ikiri ndende kugira igiturire kiranduranwa n'imizi mu burundi gabriel rufyeri akavuga ko ibwirizwa nshingiro ry'uburundi ritomora neza ivyategerezwa gukorwa kugira ako karanda gatuzwe mu burundi murabizi neza kuva mu ibwirizwa nshingiro bavuga yuko abategetsi batanga amabanga yabo canke bayagiyemwo canke bayavuyemwo baca berekana ubutunzi bafise kaba na vya bimwe bita mu gifaransa declaration de bien hanyuma hakajaho na ya sentare idasanzwe yitwa rahote kuru do justice icira imanza abantu bakuru bakuru kugeza n'uno munsi ntiraja iyo rahote kuru do justice bimwe bita branchement d'argent kunyegeza amafaranga y'ubutunzi babukuye abantu ivyo n'uno munsi ntibihanwa mu burundi rero hari ikibazo gikomeye cane kijanye n'abantu barya ibiturire hamwe n'abakoresha n'amatungo y'igihugu naho biri uko leta y'uburundi imenyesha ko itareze amaboko kugira ku karanda k'igiturire gatuzwe mu gihugu umushikiranganji ajejwe intwari ibereye jean d'arc kagayo avuga bimwe mu byaranguwe nashaka kugaruka ku bikorwa bimwe bimwe leta y'u Burundi imaze kurangura nk'uko rero basokuru bayamaze bati uza gukira indwara arayirata n'ushaka kugwanya bimwe bikomeye igiturire abanza gutohoza ingene kiribwa rero muri iyo nzira yo gutohoza leta y'u Burundi yarashizeho umugwi w'abahinga utohoza kugira ngo tubone neza uko mu gihugu byifashe inyishu zatanzwe n'abo bahinga nizo zafatiweho ko ahanini na leta y'u Burundi mu kumenya intumbero imigambi n'imigabo irashe byofatwa mu gutsimbataza intwari ibereye no kurwanya igiturire n'amabi yose agikomokako hari ibyo mushikiranganje kagayo akenshi byaranguwe mu kurwanya igiturire kugira ivyo vyose leta y'u Burundi ibishikeko yabanje kuja inama n'ingingo n'inzego zose z'igihugu abaserukira abandi mu nzego zo hasi mu makomine tutibagiye abaserukira abikorera utwabo n'ayandi mashyirahamwe ategamiye leta kuja inama n'ingingo n'izo nzego n'amashyirahamwe mpejeje kudondagura byarafashije cyane kugira abantu benshi bumve ingaruka mbi ziterwa n'igiturire ubu rero abarundi benshi baratahuye baramenye neza ko igiturire gikiza bake ko igiturire ari kiza cyo kuranduranwa n'imizi urongo ishyirahamwe oricom ntaryomunwa mu kuvuguruza ibishikirizwa na leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji wayo ajejwe intwari ibereye rufyira avuga ko ata ntambwe n'imwe Burundi bwateye twebwe tubona ko ata ntambwe n'imwe Burundi buratera muri ico gisata kuko nababwiye amanama twakoze ingena ari menshi murayabona muri iryo tangazo twasohoye hanyuma hariho ibintu vyerekana yaba nk'ivyo tababwiye vyo kwerekana ubutunzi leta ibikora ubutungane bugakora twebwe tubona ahubwo ko ahubwo Burundi bwasubiye inyuma cane Gabriel Rufyiri atera kama begwa bose n'ico kibazo kugira bikunde igiturire kiranduranwe n'imizi burundu mu gihugu ikintu ca mbere gikorwa mu kurwanya igiturire ni uko abanyagihugu bo nyene ubwabo bumva ko batagomba gutaha igiturire kuko giturire kiba hagati y'umunyagihugu hamwe n'utanga mu maserivisi ari wo muri leta abatwara cane cane nk'abo bagomba kuja mu matora ubu uya bobishira mu migambi yabo bakerekana ingene bazogwanya igiturire kuko inzego z'igihugu n'intangere mu kurwanya igiturire kigira gatatu kigomba gukogwa amashirahamwe y'abigenga hanyuma amaradiyo remediya byose umwe wese muri aba yokora ibyo ashoboye kugira ngo igiturire kirwanywe umunsi mpuzamakungu wahimbajwe mu burundi ku civugo kivuga kiti twese hamwe tugire urunani mu kurwanya igiturire kugira dutsimbataze iterambere rirama umugambwe RNC utavuga rumwe n'ubutetsi bwo mu Rwanda ku itariki umunani ku kwezi warasezeye ubutagisubira inyuma bamwe mu banywanyi bawo bo mu ntara ya Canada ubarega kw'ivyo bakora bitari biufitiye inyungu na gato kandi ko bahisemwo gukorera ku ruhande yamara abirukanye bobo bavuga ko atabubasha babirukanye babifitiye bakavuga ko bazobandanya bari muri RNC uko bizogenda kose ivyo vyatumye mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma avugana na Dr Etienne Mutabazi umuvugizi wa RNC amubaza uko ico kibazo cifashe n'amaherezo yacu mbere na mbere kuki twamara bahagaritse ni uko bavuze ngo birukanye umuhuzabikorwa mukuru w'intara patrick warera ibyo ntibyemewe kuko amategeko yacu avuga icya kabiri bihanangiriza umunyamabanga mukuru w'ihuriro gerivas condo uwo ni umuntu uri muri biro y'abantu batandatu barebera ihuriro nibo bayobozi bakuru dufite mu ihuriro bihanangiriza koroneri minani umubitsi mukuru bavuga ngo arimo kwivanga nta nubwo ari mu ihuriro nyarwanda gusa ariko no muri za oruganizasiyo zindi zisanzwe iryo baryita ikosa rikomeye ry'ihuriro ni uburenganzira dufite kugira ngo tugumye no kubaho dukore tuzagere no ku nshingano zacu tuzimakaza ko bene ibyo byemezo bizajya bifatwa abantu bazajya babyumva ku buryo butandukanye ariko nk'ihuriro ntacyo bidutwaye tugiye dufata bene izo ngamba kuko zigarura disipurine mu mikorere yacu ariko se ntubona ko bino bintu bizatera ishyaka rya rnc gucikamo kabiri si igikuba gicitse muri rnc ntabwo ari igikuba kubera ko nta kumenyetso basezereye bariya ni abantu bari baragiye mu bintu bidafite aho bihuriye n'amategeko tugenderaho komite ya kanada iracyari yose ubuyobozi bwa kanada buriho bariya dushobora kubifashisha kugira ngo bafashe iyo ntara ya canada kongera gushyiraho ubuyobozi bafatanyije n'ubuhuzabikorwa mukuru nta gikuba rero cyacitse ntabwo ihuriro ryacitse mu kazi uravuga ko nta gikuba cyacitse ariko hari abantu cumi na bane banditse bashyira umukono ku nyandiko yabo ndetse banavuga ko hari abandi benshi batekereza kimwe nabo ndetse n'uwahoze ari umuvugizi mwahagaritse nawe aravuga rumwe nabo bavuga ko bakwiriye kuramira ihuriro bagakuraho mwe mushaka kubahagarika mu ihuriro ntabwo bashaka kugenda none uti nta gikuba cyacitse ntabwo cyacitse rwose kuko bariya ni abantu bandika ibintu ku giti cyabo aba cumi na bane ndumva ari abo muri south africa nta nubwo ari abo mu ntara ya sagafurika ni abantu bashyitishije inyandiko uzi ko mu bintu twimakaza harimo n'uko abantu bavuga mu bwisanzure niba umuntu abyutse agatekereza ikintu akagishyira mu kinyamakuru ibyo ntabwo twabimubuza si nacyo tugamije biriya ni ibintu byabo naho umuvugizi wahoze ari umuvugizi ibyo yanditse nawe ndumva muri iki gihe abikora ku giti cye ntacyo bidutwaye tuzakomeza gukora wenda nibumva bakwicara muri bakagira ikindi kintu ibyo nabyo ni uburenganzira ni abanyarwanda kimwe natwe tuzakomeza tubikurikire ndetse icyo twakora muri iki gihe ni ukubifuriza amahirwe mu nzira nshya bafashe ariko se dr etienne mutabazi niba abantu mwageranye kure kuriya harimo n'abo mwafatanije gushinga ishyaka rya rnc munanirwa kumvikana mukananirwa kwiyunga ntubona ko abandi banyarwanda batarabagana cyangwa se bo mwari musanzwe mufite bazacika intege bakavuga bati ntaho turimo tugana
oya ntabwo umuntu yashobora gucika intege nta nubwo bariya twanananiwe kumvikana cyangwa kwiyunga kuko nta n'icyo twigeze duta kigaragara icyo twakoze ni uko twibukije abantu ko bagomba gukurikiza amategeko y'ihuriro bagakurikiza imigenzo myiza n'umuco twari tumaze kwimakaza niba wenda bataragera kuri icyo kigero baracyafite umwanya wo kuba bagerageza twanabwira na bariya bo muri kanada kuko ari byo baje tuti muramutse mugize umutimanama mukagira icyo imiryango iracyafunguye nabo ndumva ari icyo umuntu yababwira imiryango nabo iracyafunguye ko bavuga bati ntaho tuzajya ihuriro si akarima k'umuntu nabo nibagende biragenda bite ni ibitekerezo byabo kandi buri muntu wese agomba gukora mu bwisanzure wenda nabo bazajya muri icyo cyerekezo ihuriro ni ihuriro turacyariho ihuriro rifite ubuyobozi bufitiwe icyizere gihagije ihuriro rifite gahunda zumvikana impamvu wumva mbazi ibi bibazo byose ku ihuriro nyarwanda no ku ihuriro biriho rifite ubuyobozi burya udakora ntavugwa ntiyangwa ntanengwa ariko twebwe muraduhamagara kubera ko turiho kandi dufite gahunda zumvikana zo kuhuza u rwanda ibyo dr mutabazi ndabyemera ariko nawe unyemerere ko ni ubwa mbere ishyaka rya rnc risezereye abarwanashyaka baryo kandi ni ubwa mbere abarwanashyaka basezerewe bavuze bati ntaho tujya abatwirukana nabo nibagende ndetse bagatangira no guhamagarira abanyarwanda hirya no hino kuvuga bati nimuze turamire niyo magambo ngira ngo bakoresheje turamire ishyaka rya rnc ibi ni ibintu bibaye bwa mbere kandi bishobora kuba bitoroshye dr mutabazi ntabwo ari ntabwo ari igitangaza kubera ko niba turi ihuriro tugomba kugira uburyo dukora kuba twafashe ingamba nka ziriya ni bumwe mu buryo bwo kugira ngo haze disipurine mu mikorere nabo niba bavuga ati nimuze turamire buriya bafite ibitekerezo byabo ariko numva hari ikindi kintu baramira kitari ihuriro kuko ihuriro ubu ni njye urimo kurivugira ni bwa buyobozi nakubwiye mu kibazo yambaje bwa mbere bugaragara bukorera biriya rero reka turembe si iminsi izaza icyo izafungura nubwo uvuga uti ni ubwa mbere bibayeho ni nk'inyito ni amagambo wahimbye ntabwo ari ubwa mbere kuko twari dufite na korodinateri aragenda ariko ihuriro ryagumyeho yaragiye ariko ntimwamwirukanye Eh, ariko rero ntuza ukurikije ibyabaye nta n'aho bitaniye hari n'ibindi wenda utasubiyeho ntabwo ari ubwa mbere abantu baje eh, cyangwa bavuye mu ihuriro wenda ndakeka ko atari n'ubwa nyuma icyangombwa ni uburyo twitwara ni uburyo dukomeza gukangurira abanyarwanda gahunda zo kwibohora ibyo rero ni ibintu nawe nk'umunyamakuru uzakomeza kutubazaho natwe tuzaba twiteguye kugusubiza dr etienne mutabazi ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro muhaye ijwi ry'amerika yego namwe guhera kuri uyu wa mbere gushika ku wa gatanu abanyeshuri n'abarimu baturuka muri za kaminuza mirongo itatu zo mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini bari mu ruganda ku byerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu bihe by'intambara mu batumiwe muri izo nyigisho zibera i kigali mu rwanda harimo abava mu bihugu birimo indiyane n'intambara nk'uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo ni inkuru ya pierre claver niyo nkuru umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ku bw'ishirahamwe mpuzamakungu rishyira imbere amahoro rigakingira agateka ka zina muntu inisiyative pura pe eredwa de l'homme ryateguye izo nyigisho ibihugu bitari bike byo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini biri mu njyane za politike canke intambara ari naco gituma agateka ka zina muntu n'amategeko yo mu ntambara abwirizwa kubahirizwa Elvis Membe Binda niwe atwara iryo shirahamwe mpuzamakungu IPS mu mfunyapfunyo ry'icongereza Vous savez que la région des Grands Lacs connaît depuis les années 90 des affres de guerre.
ati kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda aka karere ntigasiba kubamwo intambara duhereye ku yonyabwoko ryakorewe abatutsi mu rwanda mu burundi muri kongo n'ahandi murabye neza mu makaminuza musanga amategeko yo mu ntambara atayarimwo dushaka ko urugwaruka buca ruvamwo abacamanza abashingwamanza n'abashikirizamanza bakuru mu bihugu iwabo bakazoca imanza zerekeye ibyaha byo mu ntambara babimenya ikinini ko bakwiye kwigishwa gukinga ivyo vyaha niho nyangwa ry'agateka kazina muntu muri rusange bitaraba bimaze gukorwa naho ababikoze nabo agateka kabo kabwirizwa kubahirizwa Pour qu'ils puissent à la fin avoir un procès équitable.
abitavye izo nyigisho barenga ijana na mirongo itandatu ahanini ni abanyeshuri bo mu gisata c'amategeko mu makaminuza agera kuri mirongo itatu yo mu bihugu bitandatu arivyo burundi u rwanda kongo kenya ubuganda na tanzaniya hakiyongera ko abigisha babo hamwe n'abandi bahinga muri ico gisata c'amategeko mu bihe vy'intambara ubu yavuye muri kaminuza i bujumbura arashima izo nyigisho igituma ayo mategeko akenewe cyane ni uko akenshi mu gihe cy'intambara usanga hariko harakorwa ibyaha by'indengerabutungane bikaba byiza rero yuko amategeko yubahirizwa mu minsi naraje mu gihugu cy'u rwanda uwo twahuye ubwa mbere yambajije ati mbe mu burundi bimeze gute byumvikane yuko ku mutima yumva ko hariho ikibazo gishobora kuba twe natwe tukibaza tuti ko muri Kongo hari ikibazo hora hari imigwi y'abagwanyi irenga ijana kandi baturuka muri ibi bihugu nyene be- abarundi barimwo abagande barimwo n'abanyarwanda barimwo urumva twese dukwiye kubona ko turi umwe kuko hamwe habaye ingorane n'ahandi zica ziba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu burundi haradutse indyane za politike uwo musore nawe ntiyavuye muri kaminuza imwe yo mu burundi avuga ko amategeko yo mu bihe vy'indyane canke vy'intambara yari akwiye kubahirizwa E, aya mategeko yari akwiye kubahirizwa cyane rwose kuko ugerageje kuraba iyo hadutse ikibazo hagati y'impande zibiri ntibacyumvikaneko twama tubona yuko agateka kazina muntu gahonyangwa sagashwarumuri no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu agateka kazina muntu by'ukuri karahonyanzwe ibyo rero umuntu yari akwiye kubyamirira kure n'ikibabaje cyane nuko abo usanga ari inzirakarengane bakicwa bagahohoterwa Eh, abanyepolitike bari bakwiye kugira ubwa mbere kuko hanini ugiye kuraba nibo usanga bari hejuru y'ibibazo bivyara intambara godefre umunyarwanda nawe avuga ko mu bihe nk'ibyo vy'injyane za politike n'intambara ayo mategeko akenewe kubahirizwa cyane kugira ngo akingire abanyantege nke umusivili rero yagiriweho ingaruka mu ntambara abarenganye si umurwanyi si we wateje intambara nta nubwo afite ubushobozi bwo kurwana n'abo ngabo abana ntibashoboye rimwe na rimwe kwirwanaho no kwirwanaho mu buryo bwo guhunga abagore abarwanyi babagira ibikoresho inyishyamba nyinshi zifata ku ngufu abagore bahura n'ihohoterwa ryinshi rishingiye ku gitsina abafite ubumuga nabo ntabwo babashije kwirwanaho aya mategeko yita cyane cyane kuri abo bantu akita no ku bandi muri rusange ariko abo ngabo baza mbere kuko bahura n'ingaruka nyinshi kurusha abandi muri rusange david yiga muri kaminuza i rubumbashi muri kongo wewe avuga ko ibihugu vyo mu karere vyari bikwiye gushombosha igihugu ciwe kuko vyahonyanze amategeko menshi mu kurungika no gushigikira imigwi igwanira iwabo ati wacu abahuye n'ivyo vyaha ni benshi dushaka ko ijwi ryabo ryumvikana ikindi ni uko ubutunzi inzahabu n'ubundi butare buri wacu butuma ibihugu vyo mu karere bizana abasirikare kutugwanira ko canke imigwi igwana y'iwabo ikaza gushinga imizi iwacu ikanashigikirwa ivyo no guhonyanga amategeko mpuzamakungu canke yo mu ntambara ivyo bihugu vyari bikwiye guhanwa bikanashumbusha abantu basinzikarijwe ubuzima uwo muryango initiative pour la paix eredwa dorome watanguye gutanga inyigisho nk'izo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu nteguro bavuga ko bategekanya kuzoha bene izo nyigisho abanyepolitike abasirikare hamwe n'imigwi igwana mu bihugu bigize akarere ka afurika y'ibiyaga binini pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
abaserukira ibigo byabo abayoboye amashyirahamwe yategamiye leta barahuye muri indwi iheze kugira baganire ku byerekeye gusubira kubaka ibisagara byasinzikajwe n'ingwano y'abashaka kwiyonkora ku gihugu cya cameroon leta y'igihugu cya cameroon yaratangaje ko ikeneye gufasha gusubira kubaka amashuri n'inyubakwa za leta byasambutse abitabye iyo nama baratangaje ko bifuza gufasha nyamara bashaka kubona ko ingwano irangiye mu gihugu ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi ry'amerika moki edwin kinzeka ari yawunde tukaba twayisomewe na mugenzi wacu fidele niyongabo umushikiranganje wa mbere wa cameroon joseph dion gute yatumye ko iyo nama igenewe gusubira kubaka ibyasambuwe n'ingwano ku ruhande rwa leta yasabye amakungu gufasha muri icyo gikorwa ibyo ni nyuma y'intambara yamaze imyaka ine yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ibisagara n'imihana birasamburwa ngute avuga ko benshi mu banyagihugu bariko bahitamwo amahoro kubera barambiwe n'ubwicanyi ngute ati uko cameroon yari izwi nk'igihugu gikunda abantu kandi gitekanye byaratosekajwe bikomeye n'intambara harageze ko abanyakameruni batandukanye bava mu bice byose by'igihugu basubiza agateka igihugu cyabo kigasubira uko cyahora kizwi nk'igihugu kirangwa n'amahoro igihugu abandi bantu baza gusabamo ubuhungiro igihugu cakira abantu aho kubatuza mu gihugu abaserukira ibihugu mirongo ibiri na bine ku bihugu mirongo irindwi na bitanu bifise ubuserukizi bwavyo muri cameroon amashami y'ishirahamwe mpuzamakungu onu n'amashirahamwe mpuzamakungu ategamiye leta muri ico gihugu yaritavye inama igenewe gusubira kubaka ivyasambuwe n'intambara philippe larieux umuhanuzi mukuru muri ambasade y'ubufaransa muri cameroon avuga ko ubufaransa bwiteguriye gufasha gusubira kubaka ivyononekaye lariyo avuga ati dufise miliyoni mirongo itandatu na zibiri z'amaero ashobora gukoreshwa mu kubaka ibyononekaye mu ntara zo mu buraruko bushira uburengero no mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu ca cameroon gusaba iyo mfashanyo bizova kuri leta y'igihugu ca cameroon jean luc stallon aserukira ishami ry'ishirahamwe onu rijejwe iterambere mu makungu pnud avuga ko ishyirahamwe ryiwe rizofasha gusubira kubaka ibyasambuwe n'intambara igihe bazobona neza ko amahoro yagarutse muri cameroon nyamara igihe intambara izorangira muri icyo gihugu ntibitomoye mu gihe gutana mu mitwe hagati y'abashaka kwiyonkora kuri kameruni n'abasirikare ba leta kuvugwa ko kubandanya iminsi nka yose ibyo naho inguvu z'uko gutana mu mitwe zisa n'izagabanutse umuntu abigereranije n'imbere yaho abategetsi b'igihugu cya kameruni ntibamenyesheje igitigiri cy'amafaranga igihugu gikeneye kugira gisubire kubaka ibyononekaye yamara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta ya kameruni yatanguje umugambi werekeye imfashanyo yihutirwa y'imiliyoni mirongo ibiri na zitatu y'amadolari agenewe abanyakameruni ibihumbi n'ibihumbi leta ivuga ko babayeho mu buryo bubi mu gihugu hamwe no muri nigeria kubera intambara y'abashaka kwiyonkora ku gihugu abashaka kwiyongora kuri Cameroon batanguye ingwano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bavuga ko bakumirwa n'abavuga ururimi rw'igifaransa ari bo benshi kandi bakomeye mu nzego z'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ingwano imaze guhitana abantu